Eri needs you in America. ijwi rya amerika ribashyikirizwa ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mu mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kuwa gatatu itariki cumi n'izitanu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyongabo mu rwanda mutambukanyi wa augustin yitegeka ataratorwa kuva ku igenekerezo rya mbere ry'uku kwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo avuye mu gihugu cy'u burundi utabaza abategetsi kuwufasha kumenya irengero ryiwe nabuze umugabo wanjye ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere bibiri na makumyabiri namubuze ubwo yari avuye i burundi yamvugishije ageze ambwira ko ageze ku mupaka yamajije guteresha i burundi asigaje guteza mu rwanda uyu ni emeline ishimwe mutambukanyi wa augustin yitegeka umuyobozi w'umugambwe mushasha rwanda ndp utaremegwa imbere uko dushika kuri iyo nkuru n'izindi tubafitiye reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu aloyisi birimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fidele turahera mu yavugwa muri afurika ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oem rishikiriza ko abimukira barenga igihumbi bari barahunze imirwano muri libiya mu ndwi zibiri ziheze batahukanywe kandi baca basubizwa mu bigo bahora bafungirwamo umuvugizi wa oem safa mseri ashikiriza ko benshi muri abo bimukira bafata inzira yo mu ibahari mediterane bagana mu butaliyana bamuka mu turere twa afurika yo mu burengero no hagati avuga ko abagore ijana na mirongo itatu na batandatu hamwe n'abana mirongo umunani na batanu bari muri abo bafashwe basubizwa muri libiya generale karifa haftar arwanya leta ya tripoli yaravuye mosku ejo ku munsi wa kabiri adasinya amasezerano yo kurangiza intambara imaze amezi icenda uburusiya bwemeza ko yiyemeje kutazosubira kurwana yubahirize agahengwe umushikiranganji w'uburusiya ajejwe kwivuna abansi yashikirije ko haftar yasavye iminsi bibiri yo kubanza kwihweza neza ibiri muri ayo masezerano hafutari hamwe n'abamushigikiye bashitse i mosku ku munsi wa mbere bagiye mu biganiro na leta ya tripoli yemewe na oni irongowe na fayez al sara umukuru wa sena ya leta z'ubumwe za amerika mitch mcconnell yashikirije ko sena izotangura imburano mu mizi ku byaha byagirizwa perezida donald trump mu ntango z'indwi iza igice cya kabiri cy'urwo rubanza kizoba inyuma y'uko inama nshingamateka ya amerika igenzurwa n'abademokarati izoba yarungitse yarungikiye sena ibyaha bibiri bagirije perezida trump umukuru w'inama nshingamateka nancy pelosi yashikirije ko bazo batora batora kuri uyu munsi wa gatatu ku kurungika ibyo byagirije muri sena perusi yavuze kandi ko inama nshingamateka izo itora umugwi w'abadepite kuri uyu wa gatatu bazoba abashingwamanza muri urwo rubanza ruzobera muri sena
washington ijwi rya amerika leta z'ubumwe za amerika yarafatiye ibihano amasosiyete abiri yo muri korea ya ruguru yafashije mu kurungika abanyagihugu b'icyo gihugu gukorera mu mahanga baca kubiri n'ibihano by'ishyirahamwe mpuzamakungu oni amasosiyete yafatiwe ibihano ejo ku munsi wa kabiri ni korea namgange trading corps ntc mu funyafunyo y'icyongereza na beijing subakso amerika yagiriza korea ya ruguru kubandanya irungika abanyagihugu kurondera amafaranga mu mahanga kugira ico gihugu kironke amahera y'agaciro ubutunzi bwose bw'ayo masosiyete buri aha muri amerika canke bugenzurwa n'abanyamerika bwahagaritswe kandi bushigwa mu minwe ya amerika umunyadini w'umuyisilamu w'umushiyite afise igihagararo gikomeye muri irake muktada al sahadri yasabye amamiliyoni y'abasivile ba iraki kujya mu myiyerekano yo gusaba ko abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika bava mu gihugu kuva mu bihumbi bibiri na gatatu al sadri yamye ateye kubiri n'uko abasirikare ba amerika bari muri iraki kandi yamye akoresha agatsiko k'abasirikare bataye umurongo mu gutera basomborotsa abasirikare ba amerika muri irake abashite nibo biganje mu nama nshingamateka nibo biyamirije ibitero by'indege za amerika bavuga ko ari ukutubahiriza ubwigenge bw'igihugu mu kwezi guheze baratoye bongera baremeza itegeko ryo gukura inteko za amerika muri ico gihugu
washington ijwi ry'amerika abanyeshuri muri irani barongeye kwihereza amabarabara ku munsi ugira kane mu makaminuza ane biyamiriza ubutegetsi bwa irani inyuma y'aho bwemereye ko bwarashe indege ya ikirere yarimwo abanya irani abanyagihugu ku murwa mukuru teherani hamwe no mu bindi bisagara bama bihereje amabarabara ku munsi ku munsi kuva igisirikare cemeye ko carashe cihenze iyo ndege mu bapfuye harimwo abanya irani mirongo umunani na babiri biganjemwo abanyeshuri b'ubwenegihugu bubiri bari bagiye i Kiyeve, i Kiyeve muri Ukraine kugira bace babandanya n'iyo ndege muri Canada kubandanya amashure yabo.
washington ijwi ry'amerika igihugu cya afurika y'epfo nacyo gishobora muri iki gihe kwaka impapuro ziha impunzi uburenganzira bwo kuba mu gihugu mu gihe zikoze ibikorwa bya politiki ibyo ari byo byose bifitaniye isano n'ibihugu zaje zivamo ni ku bw'itegeko rishasha abarinebagura bavuga ko riciye ku biri n'amategeko kandi ritangaje kubera umugambwe uri ku butegetsi muri icyo gihugu anc wagwanije intwaro yahoze ari miryango mu kiringo kitari gito nk'umuhari wo guhabuza igihugu uri mu buhungiro
urakoze aloyisi bigira imana ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umuyobozi w'umugambwe uharanira demokarasi ndp augustin niyitegeka umuryango wiwe uvuga ko amazindwi zibiri irengero ryiwe ritazwi umugore wiwe ishimwe emeline yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko inzego zose yituye atanyishu ziramuha gushika ubu asumta kaboyi araduha ibindi kuri iyi nkuru bwana niyitegeka augustin uyobora ishyaka ndp ritaremerwa mu rwanda umuryango we uvuga ko umaze ibyumweru bibiri waramubuze mufasha we madame ishimwe merine yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko kuva yabura umugabo we tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri yagerageje gushakisha mu nzego zinyuranye ariko kugeza ubu atangaza ko nta makuru aramenya yerekeranye n'umugabo we nabuze umugabo wanjye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere bibiri na makumyabiri namubuze ubwo yari avuye i burundi yamvugishije ageze ambwira ko ageze ku mupaka yamajije guteresha i burundi asigaje guteza mu rwanda guhera icyo gihe nahise kumuburira irengero twavuganye ari saa tanu n'iminota cumi n'umunani saa tanu na mirongo itatu n'ine yahise kava ku murongo kugeza n'uyu munsi ntabwo turamubona nagiye muri imigirasiyo ariko ntacyo byatanze njya muri ribu bahora bambwira ko ngo ngo imigirasiyo ngo nta gisubizo irabahereza ngo nimba ngo yarambutse ngo bo bumva ko ategeze agera mu rwanda niko bumva ntabwo utekereza wenda ko wa mugani ushobora kuba ushakira mu rwanda atarahageze ashobora kuba akiri i burundi kuko yavaga nyine hoya amakuru ndayafite mfite ripoti kuko nabaje kuri imigirasiyo y'u burundi bambwira ko yatambutse saa tanu n'igice bambwiye ko yatambutse kuri imigirasiyo yaba ateje kashi ubwo rero yaba yaraje mu rwanda niho yaburiye madamu niyitegeka avuga ko umugabo we asanzwe akora akazi k'ubucuruzi kandi akemeza ko nta kibazo azi yaba agirana n'abo bakorana ariko akaba akeka ko yaba afite ibibazo bigendanye n'ishyaka yashinze kuko hari ikindi gihe yigeze gufungwa abazwa iby'iri shyaka hari n'undi munsi hari mu kwa cyenda n'ubundi bari bakoze inama uwo munsi nanone mubura gutyo ariko nyuma yaho baza kunyereza mesaje ngafungiye kuri sitasiyo ya polisi i remera nyuma yaho nyine naje kujyayo ndabaza nabaye nkibaza gutyo abarampamagaye ngo bamurekuye uwo munsi babafata bari bari mu nama y'ishyaka ryabo bari bari mu nama barabafata nta muntu bigeze bamenyesha ko bamutwaye hoho narahamagara agatelefoni gacamo ntibayitabe ngahamagara nabo bandi bari kumwe mu ishyaka ntibayitabe ariko noneho bitandukanye n'icyo gihe kuko ubungubu hoho telefone zahise ko zivaho yambwiye ko babatwaye ngo ba- bababwiye ko ngo bakoze inama ngo itemewe n'amategeko madame ishimwe asobanura ko yamaze kugeza ikibazo cye mu nzego z'ubuyobozi ndetse akaba yaragenzuwe no mu bitaro binyuranye ko ari aho yabona umugabo we kugeza ubu akaba nta gisubizo na kimwe arabona ubu akaba asaba buri munyarwanda wese wagira amakuru ku mugabo we ko yazayamugezaho ntago nshinjije ubuyobozi ko aribwo bwaba bumufite wenda ashobora no kuba yaragize nk'ikibazo abantu bumva radiyo bashobora no kuvuga ati uno muntu twaramubonye kugeza n'ubu ngubu nyine abana barambaza ngo papa ari hehe urumva bamwe biga segonderi na n'ubu ngubu nyine harimo urujijo nta nanone ntago naba nicaranye amahoro kuko urumva nta sinzi aho umugabo wanjye ari sinzi se ko ari muzima se sinzi ikibazo yagize kandi rwose nicyo nabasaba nk'amwe mukankorera ubuvugizi mukabimenyekanisha hose wenda ku- tukareba ko twamubona umuvugizi w'ubugenzacyaha mu rwanda madamu muhoza marie michel yabwira radiyo ijwi rya amerika ko umuryango wa niyitegeka watanze ikirego tariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ariko asobanura ko urwego abereye umuvugizi rwahise rutangira iperereza uyu muvugizi wa rib atangaza ko iperereza rikorwa mu ibanga ko kugeza ubu ntacyo yatangaza bwana augustin niyitegeka yamenyekanye guhera mu kwezi kwa cyenda ubwo yakoreshaga inteko rusange ya mbere y'ishyaka rye kugeza ubu ataremerwa ishyaka yavugaga ko rije gukora iby'indi mitwe ya politike iba mu rwanda itabashije gukora asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
mwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku nkuru yerekeye uburundi hari umurundi kazi yakuwe mu bihugu by'abarabu mu rudandazwa rw'abantu bakaba yasubijwe mu gihugu ciwe c'amavukiro aciye muri uganda aremera ko yakorewe amabi atandukanye harimwo ayajanye n'ugusambanywa ku nguvu babaye abarenga mirongo itatu basubijwe mu burundi muri ubwo buryo mu kiringo c'imyaka ibiri bacishijwe muri kenya no muri uganda ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uwo murundikazi yashikanwe mu buganda ku ndwi iheze yirukanywe akuwe mu gihugu ca arabiya sawudite mu mashyirahamwe yigenga y'abarundi akorera mu buganda yamwakiriye harimo mi rpd rigwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini jean claude sinzinkayo ariramutswa avuga ko mu matohoza bakoze basanze uwo mukobwa yagarukanywe yarataye ubwenge kubera amabi y'ubwoko bwinshi yakorewe emerine amabi yakorewe we nyine ubwiwe umutima nturasubira hamwe ntararonka ihumure ibipimo byo kwa muganga bizokwerekana ko yakorewe amabi arayafatiye ku gitsina arayafatiwe ku gukubitwa cyangwa kugirwa nabi nimba ari ibindi bintu baba baramuhaye yanyoye cyangwa yariye byatumye ubwenge bwiwe buva mu- buva ku gihe umuntu ntashobora kujya mu- muri arabi sawudite akomeye ngo agaruke adakomeye atari uko eh, hari amabi yakorewe ubu uwo mukenyezi yari yasubijwe mu burundi akaba yacikiye mu kigo cakira abafise ingorane zo mu mutwe aho bita kwa rujanti mu kamenge mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hari abandi barundikazi bafatiwe muri kenya bagiye kudandazwa mu bihugu by'abarabu nyene nabo baciye basubizwa mu gihugu c'amavukiro ishirahamwe ry'abanyakanada rigwanya urwo rudandazwa mu karere k'ibiyaga binini ryitwa justice and equity rivuga ko iyo ngendo yo kudandaza abantu cane cane abakobwa n'abagore yimonogoje florence boivin atwara iryo shirahamwe La jeunesse, c'est elle qui est visée en premier. Donc, euh, il faut vraiment...
atugwaruka nirwo rubangamiwe ahanini amaleta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kurwanya urwo rudandazwa rw'abantu mu rwanda baragerageje ariko mu burundi no muri kongo hoho n'akamaramaza mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu maleta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira z'abo baja kudandazwa hari abajanwa mu busambanyi hari abaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
ku mwaka uheze igipolisi cy'u Burundi cyavumbuye hagati mu gisagara cya bujumbura ahacishwa bene abo bantu bajanwa mu rudandazwa rw'abantu nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye igipolisi cyaciye kihafatira abantu babiri b'abagore bagomba kuja kudandazwa gica kirahafata n'izindi mpapuro z'inzira mirongo ibiri n'indwi zishasha eh, kandi z'ukuri hamwe ni- n'impapuro mirongo itatu eh, zo kwa muganga izi abagomba gufata ingendo zo mu bindi bihugu baba baro- barondera bita carte jaune muri izo zibiri nizo zayi iz'ukuri kirafata kandi ni- n'imashini nyabwonko eh, iryo vuriro rikoresha mu gukorera ivyo bintu abo bantu amashami akunze gufasha bene abo bakenyezi gusubizwa iwabo iyo bafatiwe mu buganda canke muri kenya bahanura abavyeyi gucungera neza abana babo cane cane b'abakobwa Ta- nayo agafata iya mbere mu kugwanya ubwo rudandazwa Eh, hama bakaza bararabira no kuri izi ngaruka zishikira baba bagiyeyo maze bagaheza bakihangana turazi ko abenshi mu by'ukuri bagenda kubera ubukene buri mu bihugu bimwe bimwe aho kuronka y'ubuzima baba bagiye barondera bavayo bishwe nabi kuko turamaze kuronka amakuru ko hari n'abicigwayo icya kabiri muri ibi bihugu bigize afurika y'ubuseruko hari igihe byari byahagurukiye urwo rudandazwa bagafata bariko bararukora ndetse n'abo bakobwa bagiye muri ibyo bihugu by'abarabu bakabahagarika ku bibuga by'indege ku mipaka bakabasubiza inyuma ariko biraboneka yuko umenga ubu baradebukiwe murumva nk'uyu mwigeme yaciye ku kibuga cy'indege kandi ntiyagiye ari umwe rero twasaba yuko eh, by'ukuri bosubira bagahaguruka bakagwanya urwo rudandazwa rw'abantu hanyuma kandi bagashyiraho n'ingingo zihana zikongera zigahasha abari inyuma y'urwo rudandazwa bose kuko ni icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu icegeranyo giheruka gusohogwa n'igipolisi cy'u Burundi cerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu barenga ibihumbi bine bamaze kujanwa muri urwo rudandazwa rw'abantu mu bakekwa gukora urwo rudandazwa harimo amashami mpuzamakungu bamwe mu bakora muri leta n'abandi Pierre Claver Nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mu burundi kandi amasendika y'abarimu yiyamiriza ikatwa ry'amafaranga amajana atanu kila kwezi ku mishahara y'abigisha amenyesha ko atarota heba urugamba rwo kurwanira uburenganzira bw'abigisha naho abayagize bopfungwa bose ejo ku munsi wa kabiri abayaserukira bari kumwe n'intumwa z'ihuriro mpuzamasendika kosibu hamwe n'urunani kosesona bifitaniye amatati bari bakiriwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu senideyashi eroje wirikaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru abahawe umubonano n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe abateka akazi na muntu Hussein Dehashi bari batanu abagabo batatu n'abakenyezi babiri uwo mugwi wahaye akanya gahagije kuko bahageze nk'isaha zibiri z'agatondo baja gusoza inyuma y'isaha zitandatu gato ikibazo kimwe rudende nico cari cabazindukanye ukutumvikana ku ikatwa ry'amafaranga amajana atanu y'amarundi yagenewe gutabarana ku makonti y'abarimu bose uko ukwezi gutashe ayo mafaranga yagenywe n'urunani rudasanzwe rw'amasendika y'abigisha rujejwe gutabarana mu gihugu kosesona egide nkeshimana icegera c'utwasendika sipeduc asohotse yavuganye n'abamenyesha amakuru maze agaruka ku catangaje iyo sendika hamwe na igenzi yayo sijepebu ziyamirije umugambi wa kosesona niho rero mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu basubira bakiha ubwo burenganzira bwo gukata amafaranga biciye kuri ya makonti nyine y'abigisha bose bakorera ku butaka bw'u Burundi amezi abiri ibihumbi bibiri n'amajana atanu ku kwezi ku kwezi ni ukuvuga ibihumbi bitanu twarahavuye turandikira umushikiranganji w'abakozi n'akazi nkikete twamwandikiye ntiyatwishyuye mu kwezi k'umunani tuca tuja hamwe na sendika sijepebu turandikira kandi umushikiranganji aca aratwishyura iryo kete itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukw'icyenda mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda avuga yuko ata muntu n'umwe afise uburenganzira bwo gukora ku mushahara w'umuntu mu gihe batavyumvikanye atamaye uburenganzira ubwo burenganzira abarimu bahurikiye muri ayo masendika abiri barabwimanye bavyumvikanye ko n'indongozi zabo zanabishize mu rwandiko zahavuye zitabwa muri yompi mu ndwi iheze imbere yo kumanukanwa gufungirwa mu gipolisi cy'inyamiramabi ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura bakora kuva ku wa kane w'indwi iheze ifungwa ryabo riraje ishinga bagenzi babo basavye umugwi w'igihugu ujejwe atakazina muntu kubafunguza kuko biri mu nshingano zawo icyo kintu twagisabye cndh ko iyo gikurikiranira hafi ahubwo ikabafunguza amaguru masha bakaburana bidegemvya cndh yavuze yuko no mu bikorwa byayo icyo cyose kirimo gusa ntitwanegerejwe n'uko twitavye iyo nama indongozi zacu zifunzwe kucerekeye kuja kubaraba iyo babohewe muri ayo mabuye turaja kubaraba kandi ku by'ukuri turashima yuko abababoshe batatubuza ko tubaraba ni ukuri ubuzima bwabo ntawaba kubaguye ntawabagiriye nabi turakengurukira n'izo ndongozi zacu rero ko zashimye kutadadaza zikaguma zitonda ku kazi kandi zizi ko zigiye gufatwa kuko mu bisanzwe uko biri kose ukuri kuzotsinda kandi kuzoja habona twebwe abigisha ntiturota twemera ko umugwi w'abantu canke umuntu runaka tutazi akorokera ku makonte yacu akiha amaheruko yishakiye ntituzovyemera barazodufunga twese rero batumare naho batofungwa urunaniko sesona rukomeje gusaba abigisha mu ntara zitandukanye gutanga amafaranga rugasaba abatavyifuza nabo gusinyishwa urwandiko ko kuvyanka nkeshimana sa n'uvunira akagoho ubushikanganje abarimu bakubukira avuga ko iki kibazo kiriko conona imirimo turamenyesheje ubushikanganje bw'indero yuko ibikorwa ku kazi biriko birapfa kubera bariko barafunga ababigisha barongoye amasendika basanzwe arabigisha murazi babafata babakura ku buzi ubuzi uno munsi no kuvuga bari mu gasho burahagaze abigisha bari mu bwoba kubera ico kintu bita kosesona tukavuga rero duti kuri sekirite y'akazi boreka abigisha bagakora akazi urasavye kandi dushimitse ko ata muntu yosubira gufatwa kuri iki kibazo c'ukwanka gusinya canke gukatwa umushahara kuri konte y'umuntu ku nguvu konte y'umuntu niwe wenyene afise uburenganzira bwo kuyitanga hanyuma bagakata ayo mahera kubigisha tubamenyesha ko boreka kugira ubwo bwoba nimba ari leta ishatse ko bodukata hariho inzira bicamwo umukuru w'igihugu akavuga yuko turi mu bihe bidasanzwe hanyuma tugaterera kosesona rero twebwe ntituzi yuko ari iyindi leta ntituzi ko ari ikindi kintu casubiriye leta ubu abaserukiye amasendika bafunzwe ni batatu antoine manuma rongoye sendikasi jepebu gerard niyongabo watwara sendikasi peduc hamwe na siriyak manirakiza aserukira iyo sendika mu ntara ya muramvya hagati na hagati mu gihugu c'uburundi bagenzi babo bemeza ko hari n'abandi batwara amasendika mu ntara zitandukanye harimo muyinga mu buraruko bushira ubuseruko na bubanza mu burengero bariko barahigwa amakuru ijwi rya amerika ryaronse nuko gushika kuri uyu wa mbere abafunzwe batari bwumvirizwe n'inyamiramabi eroje urikaneza ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'iki kiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza sena ya leta zunze ubumwe za amerika iritegura kuburanisha perezida donald trump ku kirego cy'umutwe w'abadepite icyo bita impeachment abadepite bamurega gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko we avuga ko ari umwere nta cyaha yakoze urubanza ruzayoborwa n'umukuru w'urukiko rw'ikirenga john roberts aka kazi k'uyu mugabo gateye gate nibyo turebera hamwe muri make kuyobora urubanza rwa impeachment bikubiye mu itegeko nshinga ry'igihugu ingingo ya mbere igika cya gatatu agace ka gatandatu ivuga ko iyo ari umukuru w'igihugu cyangwa visi perezida wa repubulika uregwa sena ica urubanza iyobowe na perezida w'urukiko rw'ikirenga ariko nta kindi tegeko nshinga rirenzaho gusa nk'uko ikirenga rwa amerika cyandikwa kuri interineti kibisobanura icya mbere dukwiye kwibaza ni kuki abanditse itegeko nshinga bahaye iyi nshingano perezida w'urukiko rw'ikirenga ubusanzwe nanone nk'uko bikubiye mu itegeko nshinga visi perezida wa repubulika niwe perezida wa sena izindi manza za impeachment niwe uziyobora nanone aha twibukiranye gato ko impeachment itaba kuri perezida wa repubulika cyangwa visi perezida gusa itegeko nshinga ingingo yaryo ya kabiri igika cya kane risobanura ko perezida visi perezida abakozi bakuru b'igihugu b'abasivili bashobora gukurwa ku mirimo yabo biturutse ku kirego no ku guhamwa n'ibyaha by'ubugambanyi ruswa cyangwa ibindi byaha biremereye n'imyitwarire mibi bityo kuva itegeko nshinga rimaze kwemezwa mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika washyize ibirego ku bacamanza makumyabiri sena yarababuranishije bose maze cumi na batanu muri bo bahamwa n'ibyaha imanza rero zabaga ziyobowe na visi perezida wa repubulika ariwe perezida nyine wa sena ariko abanditse itegeko nshinga basanze visi perezida wa repubulika atayobora urubanza rw'umukuru w'igihugu cyangwa se urubanza rwe bwite birumvikana ko bakumiriye kubogama bishoboka ijwi ry'amerika nubwo umukuru w'urukiko rw'ikirenga ayobora urubanza rwa perezida wa repubulika cyangwa rwa visi perezida wa repubulika muri sena mu gihe cya impeachment ntabwo aba ari umucamanza nk'uw'urukiko rusanzwe ariko nk'uko biteganijwe mu mabwirizwa ngenderwaho ya sena ubwayo yishyiriyeho ni uko agenda avugururwa perezida w'urukiko rw'ikirenga ashobora guca iteka ku bibazo bifitanye isano n'ibimenyetso n'abatangabuhamya ni urugero aya mabwiriza ariko nanone yerekana ko urubanza mu by'ukuri rukurikiza ugushaka kwa sena urugero aya mabwiriza asobanura ko iyo byibura umusenateri umwe atishimiye icyemezo cya perezida w'urukiko rw'ikirenga gihita gishyirwa mu itora gishobora guteshwa agaciro ku bwiganze bwa kimwe cya kabiri hiyongereyeho ijwi rimwe rukumbi mu rubanza rwa impeachment abasenateri ntibemerewe kuvuga ushatse kugira icyo avuga agishyira mu nyandiko noneho abakozi bafasha uru rukiko sena bakakira nyine iyo nyandiko bakayishyikiriza perezida w'uru rukiko akaba ari we uyisomera uruhame iyo iburanisha rirangiye perezida w'urukiko rw'ikirenga ahamagara buri musenateri wese mu izina rye uyu akavuga niba ahamya ibyaha uregwa cyangwa niba atabimuhamya bose bamara guhetura perezida w'urukiko rw'ikirenga rero agatangaza amajwi avuye muri iryo tora visi perezida byibura icyaha kimwe rukumbi ahita ava ku butegetsi iyo ari perezida rero asimburwa na visi perezida naho iyo ari visi perezida uvuye ku butegetsi icyo gihe perezida ashaka undi mu visi perezida akabanza kwemezwa na sena mbere yo gutangira imirimo ye john roberts agiye kuba perezida w'urukiko rw'ikirenga rwa amerika wa gatatu uburanishije ikirego cya impeachment y'umukuru w'igihugu uwa mbere ni salmon chase mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani mu rubanza rwa perezida andrew johnson uwa kabiri ni william rehnquist mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda mu rubanza rwa perezida bill clinton inshuti zacu ikiganiro amerikana ntaho gihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza kandi mukomeze mugubwe neza na porogaramu za radiyo yanyu ijwi rya amerika mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri iki gitondo bigaruke ngaha kuri radiyo ijwi ry'amerika mwakoze kudutega amatwi ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.